Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti banywanyi mwabonye bucya mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mu Rwanda mukumvira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'Amerika. Ndabasuhuje mwese ikaze kuri radiyo yanyu tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari bya Afurika arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara nyuma yacyo ni ikiganiro cy'umuziki mbashimiye ko mwahisemo radiyo ijwi ry'amerika muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo turahera ku nkuru ibabaje yerekeye urupfu rw'umuhanzi w'umunyarwanda umurambo w'umuririmbyi burabyo ivan uzwi ku izina rya ivan buravan waraye ugeze mu rwanda nyakwigendera Buravani yaguye mu bitaro byo mu Buhinde aho yari amaze iminsi yivuriza indwara ya kanseri. Abaririmbyi batandukanye bakomeje kugira icyo bavuga kuri nyakwigendera. Mugenzi wacu Diane Ninahazwe yavuganye na mubyara we Jules Sentore atangira amubaza iby'ubuto bwe.
yakundaga futuboro akanakina karate yakinaga karate buriya yari umwana uzi kuzamura umubiri akawuguhamya biri mu mikino yakundaga akanabyina kuko sekuru yitwa sayinzoga sekuruza yabyinnye ibwami yabaye intore y'ibwami ataramana na sentora atanazi ari we sogokuru wanjye ataramana na butera bwa nturo ataramana n'abantu benshi so ni umwana uvuka mu ntore nka kimwe muco utazomwibagira ko nka mubyara wawe n'igikiga sena ubuhanga bwe yari umwanditsi mwiza yari azi kwandika by'umwihariko yari azi gutarama bityo ntabwo nzakimwibagirwaho n'uburyo twaganira hari uko yiyumvagamo ugasanga hari nk'uburyo nabaga mbabaye ntameze neza nkajya kubona nkabona mbonye telefone yarampamagaye ari kumbaza se ko n'ubu ushobora kutameze neza nibyo koko ahita amubwira ngo nibyo koko ntabwo nari meze neza tukaganira tugahuza ibitekerezo umuntu agakomeza ubuzima yari umwana mwiza iminsi ya nyuma ya nyakwigendera buravane mwitubwira gute yabayeho gute muri ubwo burwayi bwiwe yari afise indwara ya kanseri indwara yoroshe yabibayemo gute mu minsi we ya nyuma
yari afite imbaraga cyane yizeraga gukira kuko hari igihe cyagezeho abantu batutemerewe kuba twamwegera ahubwo akeneye kuba konsantere n'abaganga bakamwitaho ariko bajyaga kubona ukuntu akwandikiye kuri watsapu akwandikiye meseji kugira ngo komera komeza insengere nzagaruka vuba dutarame nzagaruka vuba dukore igitaramo kinini kirimo imihigo kuba ibi byose byabaye navuga nti ni ukubyakira ni imana yashimye ko cyabaho kandi burya ni mu rwanda tuvuga ngo iyo nyiri umuringa aje dutega amaboko kuba imana yamujyanye yamwishyuje kuko ari nayo yamuremye nta kundi ni ukubyakira kandi natwe ubwacu tukiyakira hari akajambo ka nyuma yoba yarashoboye kubwira abari bamugwaje icyo nibuka yatubwiye twese yatwandikiye yaratubwiye ngo ngiye kujya mu buhinde ariko mu gihe gito cyane nkahita ngaruka tugatarama ndabyizera neza ko nzakira kuba yari afite icyo cyizere ni ukudusubizamo imbaraga kandi niko twe tubyita gutsinda urupfu yatsinze urupfu yararunesheje yararutsinze cyane ntabwo rwamwivuganye ahubwo yaruhutse yasinziriye kugira ngo ajye gutaramana n'izindi ntore mu ijoro nyakwigendera akigwara byavuze ko ibintu byinshi cyane ariko turashaka yuko tubwira mbe uburwayi bwiwe mwagiye kumenya ryari ni ubwo yari amaranye igihe kirekire naba ngiye gukora analize zitandukanye n'ibyo abaganga bavuga ariko buriya uburwayi ntumenye igihe bwaziye ntumenye uburyo bwajemo ntabwo navuga ngo yarabumaranye igihe ariko ibyatsi bigaragara ni uko yari amaze igihe nyine afite ubwo burwayi yewe ubwanjye ku giti cyanjye ntabwo nigeze mbibona ntabwo nigeze mbona ko ashobora kuba afite ikintu kidasanzwe gusa iyo ibintu byateganyijwe nta kundi biraba kandi ukanabyakira ariko gusa igihari ni uko yari abumaranye igihe kandi agakomeza kurwana n'ubuzima akajambo bubwira abakunzi b'ijwi ry'amerika batandukanye n'akahe kubw'umuryango wa ivan buravan muri kino gihe murimwo kigoye ku muryango ariko kinagoye ku, ku bakunzi biwe kuko turabibona ku mbuga ngurukanabumenyi abatari bake basa nk'aho umutima wabo wavunitse cyane mwo babwira iki icya mbere cyo ni ukubashimira ijwi ry'amerika ko mwateganyije kino gihe by'umwihariko ku guhimbaza ibigwi n'ibyo buravan yakoze icya kabiri ni ukubwira abanyarwanda gukomeza kwihangana muri rusange erega umuryango ntabwo ari uw'amaraso gusa ahubwo ni n'abanyarwanda twese dusangiye ayo maraso kuko tuba dufitanye ibihango bitandukanye bino hanze rinde neza hano hari abantu bamugabira umuntu akamubona avuga ngo ndakugabiye kuri iyi ndirimbo ndakugabiye kuri abo bose baba barahanye igihango ni ukuri bakomeze bihangane kandi twese turwane ikigabo duherekeze umuvandimwe wacu tunezerewe dutaramye kuko yari umutaramyi mwiza kandi uzi gushimisha benshi natwe tumushimishe nicyo gihe cyacu waba uzi kuririmba waba utazi kuririmba waba uzi kubyina waba utazi kubyina waba uri umunyamakuru waba n'ibi ngibi mwakoze nabyo ni ugushimisha biva twese dukomeze dushimishe burabyo dushimishe nkongi cyane ko nicyo kivugo cye nuko rero jure sentore ukomere umuryango wawe ukomere ijwi ry'amerika barabahojeje cyane mwarakoze yaraduterereye mu biganiro byacu indirimbo ziwe twarazivuza atacarinze kudusaba tukazivuza zisusurutsa abakunzi bacu turashimiye umuryango wanyu kubwiwe kubw'uruhare yagize mu kuryosha ibiganiro byacu mu ndirimbo zitandukanye mukomere cyane
nihanganishije umuryango wa buravani n'inshuti ze n'abafana be bose dukomereze mu burundi abateshejwe izabo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatatu baba muri site ya buraza mu ntara ya gitega baramagana itotezwa n'iterabwoba barimo gukorerwa n'ubutegetsi bw'uburundi mu kubomorerwa amazu kugira ngo bahambire basubire iyo baje bava kandi badafite aho berekeza kuko amazu yabo yasenywe mu ntambara bagasaba leta kubanza kubabonera aho baba igihe yaba ikeneye ibyo bibanza inkuru na tiyaribe ndayishimiye ari i kigali mu rwanda mu ibwirizwa shingiro ry'uburundi mu ngingo yaryo ya cumi na gatatu rirerekana rikanasigura neza ko abarundi bose banganya iteka hamwe n'ibyo bakwiye kuronka abenegihugu bose baranganya agateka kandi amabwirizwa akabakingira kumwe ryerekana kandi ko nta zina murundi n'umwe agomba gukumirwa mu bijanye no kubana n'abandi gusa naho ibwirizwa shingiro ribigena gutyo abanyagihugu bacitse ku icumu mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu bashize mu masite atandukanye inyuma y'intambara yabaye muri ico gihe bavuga ko ko batewe impagarara n'ibikorwa byo kubabomorera amazu bubakiwe muri ayo masite aho babwirwa n'indongozi z'amakomine ko hagiye kwimurirwa ibindi bikorwa kandi nta handi bafise berekeza abavuganye n'ijwi ry'amerika n'abari mu masite ya buraza muri komine buraza mu ntara ya gitega bamazemwo imyaka yababa hafi mirongo itatu bamerewe nabi bafite agahinda ariko basubiye bavuye nawe icyo baje babunga niho kikiri gushika ubu amazu yababa mirongo itatu amaze kubomogwa n'ayagera kuri mirongo ibiri n'atandatu nayo amaze gushirwa ku rutonde rw'ayategerezwa kubomogwa nk'uko ababa muri ayo masite babitangarije ijwi ry'amerika banavuga ko ikibazo cabo bagishikirije abajejwe intwaro ariko gushika ubu akaba atawurabagarukirako uko niko babisigura bandikira buri amatara tubarira ngo bamukubwira ngo bomore kiboneke kumena amagi menshi aya niyo nyinshi yaduhaye rero yemejwe kubomogwa izindi nzu mirongo ibiri na zitandatu barazisize ku misaraba bakaba bari muri pureya byizero y'uko batavuye bazobafurirana abantu abamaze kubomorerwa amazu ubu babuze ayo bacira n'ayo bamira kuko badafise aho bakika umusaya nk'uko babisigura ijwi ry'amerika ryavuganye na tasiye sibomana arongoye umugambwe iprona utemewe n'ubutegetsi bw'uburundi avuga ko abo bateshejwe izabo batari bakwiye gutota itotezwa na leta kandi ariyo yari ishinzwe gukingira agateka kabo baje kuhubaka ngo ibigwati by'amahoro ngo ugasanga baje kuhubaka ngo amavuriro mbe ni kubera iki bana bashima aho hari abo bateshejwe izabo gusa bategerezwa rero kubanza kubarabira ahandi babashyira kandi bikagirwa na leta umushingamanza janvier bigirimana aharanira agateka kazina muntu nawe asigura ko hari byinshi leta y'u Burundi iri kwirirengagiza kuko yari ikwiye kubandaniriza aho ubutegetsi bwayibanjirije bwari bugejeje mu gufasha no guteza imbere abo bahonerejwe ibyabo n'ababo bakisanga aho batifuza kuba avugana n'ijwi ry'amerika uku niko abivuga gufata ingingo zo kububahiriza zo kubatunganiriza birababaje yuko leta ifata ingingo ahubwo zo gusubira kubandanya ibatoteza ibatoneka ubushikiranganji bujejwe gushigikirana ari nabwo bugomba gufata mu minwe ico kibazo abacitse ku icumu bara barabutabaje ariko gushika ubu ntiburagira ico bukora ijwi rya amerika naryo ryagerageje kubarondera ngo bagire ico bizeza abo banyagihugu rirabakena n'aho abateshejwe izabo bariko barasamburirwa amazu uwuserukira umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu cnidh sixten muraba yaraherutse kumenyesha ko nta muntu n'umwe wateshejwe ibyiwe agomba gutahukanwa ku nguvu ikibanza leta igikeneye barabungurutsa bakabashyira ahandi gushyikaho bumva bo nyine ko bashobora gutaha umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe aherutse kubwira indongozi mu bisata bitandukanye mu Burundi ko bakwiye guhindura ingendo bagatunganyiriza bene gihugu bose mu kutikumira ko ibitari byabo kuko ari byo bizana injyane zidahera mu gihugu ikintu giterezega abantu gituma bajya mu ngwano twebwe indongozi dushaka gufata ibyabo tukabigira gwaje n'abaharanira agateka kazina muntu mu burundi hari ibyo basaba leta ya gitega kutirengagiza mu guhoza amarira y'abacitse ku icumu basigiwe n'intambara kuri ubu bariko barangazwa mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu niho umugwi wari wararungitswe n'ishirahamwe mpuzamakungu oni gutohoza ku byabaye mu burundi inyuma y'urupfu rwa perezida melchior ndadaye wemeje muri raporo wasohoye ku byavuye mu matohoza ko habayeho nyabwoko ry'abatutsi ryakozwe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana amajana icenda na mirongo icenda na gatatu rikozwe n'umugambwe wariho ico gihe sawanya frodebu abatutsi benshi baricwa bazize ubwoko bwabo ndetse n'abahutu bari bari mu mugambwe iprona baricwa leta yakurikiyeho ico gihe niyo yari yarashizeho amasite hirya no hino mu gihugu kugira ngo abacitse ku icumu bashobore kuronka aho bakika umusaya mu gihe bari bamaze guhonerezwa ibyabo n'ababo ibitungwa bikicwa amazu yabo nayo agaturirwa akanabomogwa Thierry Ndayishimiye ijwi ry'Amerika Kigali mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi ry'Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ubuyobozi bw'urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko mu rwanda rwahagaritse by'agateganyo abanyamategeko bakabakabijana bazira imyitwarire idahwitse mu kazi kabo bahagaritswe mu gihe kiri hagati y'ukwezi kumwe n'umwaka badakora urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko rwamenyesheje inzego zitandukanye zirimo na perezida w'urukiko rw'ikirenga kwabo bazasubira mu kazi ibihano bahawe birangiye mu kiganiro kihariye metre moyize nkundabarashi ukuriye urugaga rw'abanyamategeko bunganira abandi mu rwanda yagiranye n'ijwi ry'amerika arasaba abandi banyamategeko bagenzi be kwitwararika ku mahame agenga umwuga wabo yaganiriye na mugenzi wacu eric bagira ubusa iriya ni puratike isanzwe mu rugaga ni ukuvuga ngo abavoka iyo bagize ibibazo cyangwa se bakagira amakosa y'umwuga bakora icyo gihe banyuzwa muri komisiyo ishinzwe imyitwarire uwahamagara abafite uburenganzira bwo kuzana n'umwunganira hanyuma komisiyo yarangiza igafata icyemezo ishingiye ku myiregurire y'uwo yumvise haba hari amakosa atandukanye abantu bashobora kuba bakurikiranyweho hari avoka wenda bashobora kunanirwa kwishyura imisanzu y'urugaga icyo ni kimwe ikindi cya kabiri hari abajya bakora amakosa mu buryo bw'umwuga mbese bantu bakagirana amasezerano n'abantu ntibayubahirize ibyo byose rero nibyo komisiyo isuzuma nabo bagahabwa umwanya wo kubisobanura hanyuma komisiyo ikaza gufata icyemezo bitewe n'uburemere bw'ikosa umuntu aba yakoze hari abo dusanga nta makosa bafite abo ngabo tukaba twavuga yuko bagaragarizwa yuko ntayo bakoze kuko ntabwo twavuga ko ari ibyo kugirwa abere kubera ko biba atari ibyaha ariko hari usanzwe yakoze ikosa baramuhana icyemezo akakimenyeshwa ariko kubera ko aba bantu hari abantu baba bakorana n'abaturage bakanakorana n'inzego dusanzwe dukorana zirimo nk'inkiko n'izindi nzego ziba zigomba kubimenyeshwa hashingiwe ku ngingo y'ijana na mirongo irindwi y'amategeko ngengamikorere y'urugaga ndi kubona abahagaritswe mu gihe cy'amezi atandatu umuntu yavuga ko ari bo benshi abangaba uburemere bw'amakosa baba bakoze baba bumeze gute akenshi igihano umuntu wese abona giterwa n'ikosa aba yakoze ryihariye ariko ahanini akenshi abavoka nk'ubwo bari muri kategori ebyiri ariko igice kinini ni icy'abantu bananiwe kwishyura imisanzu y'urugaga abo rero iyo nyine bageze imbere ya komisiyo ntibabashe kubisobanura icyo gihe barahanwa kuko kuko naryo ni ikosa ry'umwuga imisanzu y'urugaga yo yo iteye ite kugira ngo abadakurikiye babyumve neza mu rugaga rw'abavoka habamo umusanzu wishyurwa ku mwaka ungana n'ibihumbi magana arindwi mirongo itanu kuri bose ibihumbi magana arindwi ku bari mu kwimenyereza umwuga abari ku rutonde rw'abavoka bakuru bakishyura ibihumbi magana arindwi mirongo itanu so yishyurwa mu byiciro bibiri mu mpera z'umwaka baba basabwa kuba bishyuye ibihumbi magana ane byagera hagati mu mwaka ubwo ni kugera ku wa mirongo itatu n'imwe z'ukwa gatanu bakaba bishyuye ikindi gice cya kabiri uwo musanzu uba uba ugizwe n'ibice bibiri kimwe kiba kirimo igice cy'amafaranga ashobora kuba agera hafi ku bihumbi magana atanu mirongo itanu agenerwa abavoka n'imiryango yabo kugira ngo babashe kwivuza urumva rero umuntu utishyuye umusanzu kugira ngo agume mu rugaga kandi aba yanahawe n'izo avantaje z'uko agomba gukomeza kwivuza rimwe na rimwe harugwa imibare bida- bidakunda ari nayo mpamvu tubasaba tukaborohereza muri ubwo buryo bwo kugira ngo bishyure mu byiciro bibiri ariko iyo bidakunze uwo muntu nyine aba yarabimenyeshejwe umwaka wose ugitangira iyo bidakunze nyine uwo muntu biba ngombwa yuko komisiyo ishinzwe imyitwarire imukurikirana igihano kinini mwatanze ndabona kingana n'umwaka kuba umwaka adakora aho ho biba bimeze bite ashobora kwisanga n'ubundi muri ya misanzu cyangwa ni ikosa ryihariye hari ubwo umuntu basho- komisiyo ishobora kumuhamagara rimwe na rimwe ugasanga ntiyitabye kandi baranamumenyesheje mu buryo bukurikije amategeko icyo gihe rero ibihano bye biriyongera hari n'ubwo bishoboka yuko uwo muntu ashobora kuba yaranakoze irindi kosa ry'umwuga ritari ikibazo cyo kwishyura imisanzu akunze kugaragara mu makosa y'umwuga ni ayahe Ah, harimo ikibazo rimwe na rimwe cyo kutubahiriza amasezerano hagati y'abavoka n'abo baba bayagiranye hakabamo n'icyo kibazo cy'uko abavoka rimwe na rimwe batubahiriza izo nshingano zo kwishyura imisanzu donc ni ibintu nk'ibyo muri rusange kutubahiriza amasezerano byumva ko ari ikintu kigari hari ubwo rimwe na rimwe aba- abarega nabo baba batasobanukiwe neza n'u- n'ibyo abavoka baba bakagombye kuba babakorera ni ibyo muri rusange dukunda kubona ku buryo hari amakosa iyo bimeze gutya ashobora kuba yasunikira abayagwamo cyangwa abayahoramo kuba bakurwa mu mwuga burundu ibihano biri ku nzego zitandukanye umuntu arabanza akagawa akongera akihanangirizwa iyo ibyo bivuyeho aba ashobora guhagarikwa igihe runaka giteganijwe n'itegeko en fonction y'ikosa yakoze ariko iyo noneho binaniranye bikagaragara yuko uwo muntu ahora mu makosa mu buryo butandukanye icyo gihe hagera noneho ku gihano cya nyuma aricyo gishobora gutangwa aricyo cyo kwirukanwa burundu mu mwuga hari abashobora kubona uru rutonde rw'abanyamategeko mirongo icyenda na batandatu bakumva ko ari ibintu bidasanzwe bakumva ko hagiye kuba icyuho mu rwego rw'amategeko mu butabera bw'u rwanda mu kunganira abandi mu nkiko Ah, iki cyo muracyumva mute mwebwe ntabwo ari ari ibintu bidasanzwe kuko ni ibintu bikorwa ubundi buri mwaka sinzi impamvu wenda abanyamakuru aribwo bwa mbere babibonye ariko abavoka bo mu gihugu ni igihumbi na magana atanu so uwo mubare rero ntabwo wabuza yuko abantu babona ababunganira ugereranyije na- n'ababakeneye nta cyoho kizabamo mu banyamategeko muri rusange murababwira iki kuri iyi ngingo nk'iyi ngiyi y'imyitwarire icyo duhora tubasaba ni ukugira imyitwarire i- ikwiriye kandi iteganywa na- n'amategeko ngengamikorere bakitwararika bakabasha gukora ibyo baba basabwa mu buryo bukurikije amategeko kandi ku gihe ariko kandi tukanakangurira abantu bakorana nabo kujya bagirana nabo amasezerano nabo bakubahiriza ibyo abanyamategeko nabo baba bagiranye mu masezerano baba bakoranye kuko rimwe na rimwe nabwo hari ubwo tubona yuko hari abantu batubahiriza ibyo baba bagomba kubakorera Maître Moise Nkundabarashe umukuru w'urugaga rw'abanyamategeko bunganira abandi mu nkiko mu Rwanda turabashimiye ku kiganiro mwemereye radiyo ijwi ry'Amerika murakoze polisi y'u rwanda yihanangirije abambara ubusa n'abakora ibiteye isoni mu ruhame ibibutsa ko baba bakoze icyaha kandi bashobora gukurikiranwa n'amategeko ibi bije nyuma y'aho hakomeje kugaragara ku mbuga nkoranyambaga amafoto y'umwana w'umukobwa w'umunyarwandakazi liliane mugabekazi witabiriye igitaramo muri beka arena yambaye imyenda bamwe bavuga ko igaragaza ubwambure bwe ubu akaba afunzwe by'agateganyo Eh, kuri uyu wa kane nibwo yagejejwe imbere y'umucamanza mu rukiko rw'iremezo rwa kicukiro impaka zabaye nyinshi bamwe bavuga ko imyambarire ya mugabekazi atari icyaha ahubwo akwiye kwigishwa abandi bakagaragaza ko yarenganye ko hari ibindi bibazo bikomeye byugarije igihugu abanyarwanda bakabaye bavugaho bajyaho impaka aho guta umwanya ku myambarire y'abana b'abakobwa tubanze twumve uko minisitiri w'urubyiruko rose marie mbabazi abona icyo kibazo twagira ngo rwose ibyo bintu tubibasabe kwishora mu ngeso mbi zo kwiyandarika imyambarire idakwiye ukibaza umuntu arambaye cyangwa yambaye ikirahuri urebamo ibintu byose ukareba ugacishamo ijisho ukanyura hakurya mujya mubabona iyo myambarire ntabwo ari iy'iwacu iyo yambaye ibimu- ibi ibyo avuze ngo ashaka kwikwiza agenda akurura imyenda ko ari umwenda wawe wiguriye kuko utaguha amahoro wiguriye amafaranga waba muremure nabwo ugeze ku birenge ugapasura ukagera mu irugo iyo nayo si imyambarire kandi nabwo ikakubuza amahoro ukagenda ufatafata ukurumeza wagenza ufite icyizere ufite wumva wishimiye uwo uri we abakobwa tukambara tukikwiza minisitiri w'urubyiruko rosemary mbabazi avugana na mugenzi wacu asumta kaboyi umunyamategeko metre vode kayitana asanga nta tegeko liliane mugabekazi yishe agasaba ubutegetsi minisiteri y'umuco igatangaza ko imyambarire ya kariya kageni idahwitse kuva icyo gihe ababikoze bakamenya ko bari mu makosa kiriya cyaha bakita ngo gukora ibikorwa by'urukozasoni kame ni ibintu umuntu wese yakuresiya bitewe n'umuco we bitewe n'idini rye bitewe n'imyemerere ye kuvuga ngo ibintu- ngo ibintu bikojeje isoni nta tege- itegeko ntabwo risobanura ngo ngo rikore urutonde rw'ibintu bikojeje isoni Eh, umuntu rero ubwo ku giti cye niwe ureba akavuga ati "Jye biriya bintu bikorera isoni undi akavuga ati "Jye nta- nta soni bikojeje kubihanirwa ukajyana umuntu mu nkiko byo mubifata gute kubihanira ukajyana umuntu mu nkiko ntabwo ubwabyo wavuga ngo kiriya cyaha ntigikwiye kubaho kuko kiriya cyaha mu bihugu byose kibaho Eh, haba mu burayi haba muri amerika kiriya cyaha kirahari kirahanwa abantu baramutse bafasha basambana tuvuge mu mu- mu muhanda ba- bara- barahanwa ko bavuga ko gusambana mu ruhame biteye isoni kandi natwe mu rwanda ngira ngo ku kivu abantu baba boga no muri za pisine ahantu hose baba bambaye amakariso n'ama- n'amasutiye ba- boga ibyo nabyo ntitu- ntitubone ko biteye isoni kandi naho ni mu ruhame Eh, ikibazo rero ntabwo ari icyaha ubwacyo ahubwo ikibazo ni ukumenya ngo se iki kintu uyu muntu yakoze mu- mu- mu- mu- wenda mu muco wa kinyarwanda kuko ntabwo twabirebera mu muco w'abazungu yego mu muco wa kinyarwanda kwambara kuriya ni- ni igikorwa gikwiye gufungisha umuntu nayo mvuze ni kubijyana mu nkiko kandi atari ikintu kigaragarira buri wese ko ki ari ikoza soni Ibi bishobora byo wenda kuba byabamo kurenganya umuntu kuko hari abantu benshi bashobora kubona bati iriya myambarire yari yambaye ntabwo tubona ko bikojeje isoni muri iki kinyejana ni uburenganzira bwo kwambara kuriya bari bakwiye kubyamagana wenda kuri minisiteri y'umuco ikabyamagana bakavuga ko umuntu uzongera gukora ibintu nk'ibi ngibi azabihanirwa kugira ngo abantu bamenye ko ibyo bintu bikojeje isoni kuko ntabwo ari igikorwa abantu bose bemeranyaho ko gikojeje isoni kumufunga bi- uyu munota kumufunga byo bishobora kuba wenda bitaye ngombwa bahabwa bari bakwiye kubitangaza bakavuga ko ibi bintu nk'ibi batabishaka umunyamategeko metre vode kayitana mwumvise na minisitiri w'urubyiruko rosemary mbabazi mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu asumta kabuyi niba ufite igitekerezo ku myenda liliane mugabekaji yari yambaye yasohokeye muri kigali arena Eh, ni iyihe myambarire ubona ihwitse mu rwanda eh, mu ruhame Eh, twandikire kuri facebook voa radiyo yacu ijwi ry'amerika uruwa mbere uruwa mbere uri igitego
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikigo cy'igihugu cy'ubuzima rbc mu rwanda eh, kirasaba abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa o pozitifu na o negatifu kwihutira kuyatanga kugira ngo ahabwe abarwayi bayakeneye rbc ivuga ko abahabwa amaraso mu bwoko bwa o pozitifu na o negatifu ari benshi bityo ayo maraso akaba akenerwa cyane kigali asumta kaboyi kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru nibwo hagaragaye ku mbuga nkoranyambaga amatangazo yavaga muri rbc asaba abafite ubwoko bw'amaraso bwa o pozitifu na o negatifu kwihutira kugana ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima bagatanga amaraso kuko yari akenewe cyane ijwi ry'amerika ryashatse kumenya impamvu z'iyo mpuruza kwegera umuyobozi w'ishami rishinzwe ibyo gutanga amaraso mu kigo gishinzwe ubuzima rbc dr muyombo thomas adusobanurira zimwe mu mpamvu zatumye ayo maraso akenerwa abo bantu rero twakanguriraga ni abafite amaraso ashobora guha igice kinini cy'abarwayi ikindi cya kabiri mu rwanda abagera hafi kuri mirongo ine mirongo ine mirongo ine na gatanu ku ijana by'abatanga amaraso mu rwanda babarizwa muri icyo cyiciro iyo rero ukurikirana imibare uko igenda izamuka cyangwa imanuka ukabona bisa n'ibirimo kumanuka bijya munsi y'igipimo mwiyemeje buriya bukangurambaga buba ari ngombwa guhaza ubwo busabe ku bijyanye n'amaraso ni ibintu bigora kubera ko ubwoko bw'amaraso butandukanye ikindi cya kabiri ko amaraso agira ubuzima buto hari amara icyumweru hari amara ah, amezi ukwezi kumwe n'igice hari n'amara umwaka uyu muganga avuga ko amaraso yo mu bundi bwoko adakunze gukenerwa cyane kuko abayakenera baba ari bake izindi mpamvu zatanzwe mu zatumye amaraso aba make ni uko aho akunze kuva mu bigo by'amashuri abanyeshuri bagiye kumara amezi asaga abiri bari mu kiruhuko aya maraso atangwa n'abantu batandukanye niyo yoherezwa mu bitaro biri hirya no hino mu gihugu agahabwa indembe n'abarwayi bayakeneye abavuganye n'ijwi rya amerika bari bitabiriye igikorwa cyo gutanga amaraso bumvikanisha ko urukundo n'imbabazi ari byo byatumye bafata iya mbere mu gutanga amaraso aba ni bamwe bo mu mujyi wa kigali icyanteye gutanga amaraso ni urukundo kuko natekereje ku barwayi nsanga uyu munsi hari urwaye ariko nanjye ejo narwara cyangwa umuvandimwe akarwara ndabikunda gusa bajya banampamagara nkaza umutima mwiza gusa ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima wms risaba buri gihugu guteganya isashi imwe y'amaraso ku bantu ijana dr muyombo thomas akumvikanisha ko u rwanda ruri hafi kugera kuri iyo ntego mu rwanda tugeze kuri zeru n'ibice birindwi by'ishashi ku ku bantu ijana kuvuga ngo tubona amayinite ibihumbi mirongo ine umwaka ushize twabonye ibihumbi mirongo inani na bibiri by'amashashi y'amaraso amayinite ariko mu rwanda twebwe ayo maraso y'imbumbe dufashe ubuvuzi bugezweho buteganya ko uyacamo ibice bitandukanye kugira ngo ukeneye kuvura malariya akoreshe za nsoro zitukura nk'uko nababwiye ko arizo agakoko gashinzwe kwangiza ku- gatera malariya umudamu urimo kuva tuvuge uri kwa muganga wagiye kubyara akava amaraso ashobora gukenera ibice bitandukanye by'amaraso bakabaza bakamutera insoro zitukura bakamutera plakete bakamuha na plazima kugeza ubu ahari abaturage bagaragaza ko gutanga amaraso babitinya kuko bumva byabagiraho ingaruka ariko bamaze kuyatanga inshuro zirenze imwe bagaragaza ko gutanga amaraso nta ngaruka bigira ariko rimwe ndi ahantu mu- mu itsinda runaka naganiye n'umuntu w'umupapa ukuze amuha ubuhamya niwe nakwiha ubuhamya ambwira ko amaze imyaka makumyabiri n'itanu atanga amaraso namureba nkabona n'umupapa w'igikwerere umeze neza bintera rero kongera kubikunda n'ubu ndabikunze ku buryo numva nzatanga amaraso kugeza igihe abaganga badukurikiraniye bambwira bati noneho yenda abuhagarariye ahangaha hari ikintu uba wumva wahindutsemo iyo umaze kuyatanga nk'uko nta kibazo mba numva merewe neza rwose baba batugiriye inama cyane yenda nk'umwe umuntu afata ku bisindisha ntabwo tubifata gahunda yo gushishikariza abafite ubwoko bw'amaraso bwa o positifu nawe negatifu gutanga amaraso si ubwa mbere ikoze kuko n'umwaka ushize abaturage bari basabwe gutanga ayo maraso ari benshi dr muyombo akumvikanisha ko uko imyaka ihita ariko abantu bumva akamaro ko gutanga amaraso bigatuma amaraso akenerwa kwa muganga aboneka yasobanuye ko ikigero cyo gutanga amaraso mu mwaka wa bibiri na cumi na kane cyari kuri mirongo ine na karindwi ku ijana bisobanuye ko niba ibitaro bisabye amasashe y'amaraso ijana ubushobozi bwari buhari bwari ubwo guha ibyo bitaro amasashi mirongo ine n'arindwi kwegera abatanga amaraso byazamuye ibipimo bituma icyo kigero kigera kuri mirongo icyenda na kane ku ijana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri kuri ubu bikaba biri hagati ya mirongo icyenda na gatanu mirongo icyenda na gatandatu ku ijana ikigo gishinzwe gutanga amaraso kivuga ko mu maraso yose atangwa rimwe n'ibice bibiri ku ijana byayo ariyo adahabwa abarwayi bitewe n'ibibazo abafite birimo uburwayi bw'umwijima wo mu bwoko bwa b cyangwa se sifilisi cyangwa virusi itera sida asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali aha niho dusoreje aya makuru hamwe na mukubeli ya baro wamfashije kuyabagezaho tubashimiye mwese kuba mukurikira radiyo ijwi ry'amerika buri munsi aho muri hose ku migabane yose y'isi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani usoza iki cyumweru uwambaye inkanda ararambya murangize icyumweru neza mwari kumwe na venuste nshimiye imana
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikira no kuri facebook na youtube vowa radiyo yacu no kuri interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com nyuma y'amakuru y'ibiyaga bigari n'ikiganiro iwanyu mu ntara ni ikiganiro cy'umuziki amajwi y'ibiganiro mwarimo gukurikira yegeranijwe na diodone cyubahiro ibiganiro byari bihagarariwe na edi rwema kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi nshimiye rero abagize uruhare muri ibiganiro bose ndabashimiye namwe abo twari kumwe tubifurije mwese wikendi nziza